Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our today's episode of this program. And today we get this news for our table. When so one quickly review to Una. When say it they come from the federal government of Nigeria. How that is send this one to the United States of America government and also the United Kingdom concerning the visa restriction or We could even call them visa ban when they say they impose on some Nigeria politicians when they say that they engage on election violence. And from this one, when they say they reach our table, it also say, stop disrespecting Nigeria. FG tells United States, UK over visa restriction on election riggers. This very news reached our table September 19th 2020. And before we go ahead to read out the details of this news, if we may ask these people question, why they not would disrespect you now? She pikin when he be say he don't know how to behave himself, another person will show him how to behave. Now the state when he be say una dey, na him be that very one. See election, small election, governorship election when he be say they come up for a Edo State, na in northerners they throw their mats. All of them don't gather for Edo State now. The governor of uh, Lagos State, the former governor of Lagos State, they Edo State. The one of Bayelsa, they Edo State. Everybody just they fight for his own party. They, they, they, as in every, just see one video one be say we get for our hand yesterday. Well, they show now that video yesterday night. Somebody they go INEC office. What you want go do for INEC office? Just imagine. All right, make una no worry make una just dey patient with us because a lot dey wan be say we need to talk together concerning this issue even on the comment section and as you do so god almighty will bless you all in jesus mighty name amen and as we put our hand there for inside this matter the comic us understand say nigeria government don ask the united states of america and united kingdom say make dem stop to the disrespect the country and the citizens instill on the matter. the come make understands understand, say, the statement when it be said they sent across to the United States and the United Kingdom, thus say, they will consider them to be disrespectful to the sovereignty of Nigeria for any outside authority to sit for judgment over the conduct to Nigerian citizens even to the extent can apply some measures of punishment such as visa restriction even to the citizens. And again, the contour say the federal government of Nigeria, especially the president, said that they committed to provide all necessary logistic, financial, and also security support to electoral process. And now so, una get una get logistic now una they misbehave for all this things so they see so. I beg my people, more still go and do one or two things again. And the can talk say for the conclusion of this message say, while we appreciate the support and encouragement of our international partners such as the European Union, we urge our equally valued partner, such as the UK and US to cooperate with our relevant agencies to provide for them any concrete evidence when it be said they observe as misconduct to allow our laws, regulations, and to take their course. And again, the come to Sahara reporters, The same we remember, say both US and UK say they don't vow to sanction anyone when it be say he participates for electoral malpractice during the Edo and Ondo states election. And anyone when it be say they found guilty concerning these things say make they expect visa restriction And not be only that one, they will also block their access to their property when it be say they get for international places and also they will still pass through international criminal law. All right, my great and wonderful people, this one are the news when it be say we receive from the federal government of Nigeria when it be say that they sent across to the United States and also United Kingdom dey tell dem say make dem stop to dey disrespect nigeria authority say make dem remember say nigeria na sovereign nation say the way wey e be say dem dey threa ten dem with visa restriction so say they themselves dey no be small pikin All right, my great and wonderful people. Before we leave, una make una share una opinion with us for the comment section. <laughs> Nigeria federal government, they don't know say the was past two years old Peking. Yes, una was past two, two years old Peking. You know, e, una say una get logistic, una get uh, una law enforcement agencies, when e be say you fit take care of elections to do una things by una self so that uh, everywhere will get peace for all these things all this katakata and the magomago when e be say we dey see for everywhere dey go where the law enforcement agency first of all to even ask una question una judiciary system dey work na where judiciary system dey work na you go dey see say dey talk say maybe law law enforcement agency go dey invoke nigeria judiciary system of government no dey work the arm of government of the judiciary you know the work Now the reason why they say the law not the bound owner, as it dey bound the other common nigerians as una call all of us yes because it e suppose the law when it e be say if any nigerian do any wrong the law when they e bound am it suppose make it dey applicable to even a politician the governor the president even the senator the honourables so on and so forth All right. to further prove wetin we the talk. Share today now as we the talk now election that they go on for edo state just watch before this election watch this very man when he be say dey see for inec office by night What you call it for you call it for anec office What you call it for anec office What you call it for anec office What you call it for anec office wetin wait What you call it for anec office make i ask a question wait no make i wait make i wait hold on questions no wait ask a question What you call you for anec office you call you for anec office you call you for anec office you call you for anec office you call you for anec office ole na wan carry papers ole ole wetin call you for anec office ole na apc wants start papers ole liver liver liver liver right my great and wonderful people i believe say all of una don't watch this video This one na apc member so a very important member a crucial member for apc When e be say dem dey find for night so na dem dey see am for inec office tell me weda na inec official no not be inec official tell me wetin dey do for inec office so na this issue na we dey talk about why you okay if you believe yourself say okay una really dey as in una be wetin una claim una to be why una no really sit down make una watch the people make dem decide their fate if dem believe on una dem give una their mandate why must it be that everything wey e be say yes una wan do must be a corner betting eh if una go bribe for the side of the of the people say if they not succeed then una go for the side of inec una must succeed why e be like that i think the other day even before this election na so we still see them dey share wrapper eh dey collect pvc from old women market women dey give them wrapper dey give them lace eh dey collect their pvc eh this one suppose to be their their own power their pvc so to vote dem they collect them for them and they give them wrapper eh you see the issues tell me what did the one call use those pvc do now eh maybe those people wey be say they be gay for mind to even vote for pdp now because I say they believe on uh, uh, the the the the incumbent governor they don't collect pvc for their hand they don't fit enter those place and those people when they collect pvc for their hand now they don't already know how to handle their issue no for us to further see let una know say wetin we dey talk we understand wetin we dey talk make we just watch this video we'll come back for the conclusion now as we are talking as i am talking right now they are collecting the voting card from women in Edo State and they are giving them in return materials, clothing materials, money. Now, what? You don't record the uh, Yes. Under whose is Under the Please, take that. Okay. She asked me to bring a in. So can, can I give a to To give to you. I mean, Pastor Joseph should send me here. Wait, madam. Now, they are not for the leaders. For the leaders. For the leaders. For the leaders. Thank you all right my great and wonderful people i believe say all of you now don't watch that very video shey this one a due process to get election right Now, this one say dem they capable say they get law enforcement agencies to take care of elections na material na im come be the pvc exchange for you to win election you see and also to the women when e be say now now the one can dress fine or top of poverty or top of hunger the one wear wrapper and a wrapper be una problem for instance let us ask this question Rapa when they no give you over four years now when e be say the day office now now when e be say today na in be election I they give you rapa yesterday me you can tie go pull office i no understand now that one can be your satisfaction now you know, the, the, the length where we still they go is still they very far. It's still very they very far. If I was say now only God will feel redeem us, now God no will even answer us because God don't do everything for us. You know fit tell me now say you know fit think as these women now they not fit just sit down once, just think once. Say God not just still lay for their mind. Say ah, for four years these people abandon una. Una they cry from here and there for four good years. Now, they come just one night to give you rapa. This rapa now just fit come wipe away all your pains and all your tears for good four years now. You want tie rapa? Eh? Just imagine. Tell me when we say we dey pray, how God want to answer this kind of prayer. If you be God, you go answer this prayer. Eh? you will answer. If truly say we be God, let us assume ourselves. Why God give us common sense for us to think? Why God make us wiser than every other things when it be say create, even wild animal and everything, for us to think? Eh? Will fit tell us say we not just sit down think at all. They they are PVC when they know say yes, now this one supposed to be their right to vote, that they exchange them for a common wrapper. common wrapper o and after this very minute now shey they will wear this wrapper for another four years eh cry follow the wrapper for another four years among all these women wey dey collect wrapper so their children na graduate wey e be say they no even get work they they among the people wey e be say they dey inside market wey e be say agbero don use their eye see one or two issues or the other wey be say even today because of the intervention of this present governor say agbero no dey carry them, do anyhow for inside market again. You see? They know they set 20 naira. Agbero will come, come collect 15 naira, leave 5 naira for them. They know they set 100 naira. Agbero will come, come collect 80 naira, leave 20 naira for them. Now then they collect rapasso. You see the issues. And now these people, now they say they will fit handle election, say why they, they threaten them with visa ban. say may they know say nigeria na sovereign nation where the sovereign nation dey for this one where in dey i pray even as these people issue this statement say if not be only to even give dem visa ban even their property when e dey united kingdom and even us they go seize all of them. if they raise up their head they go also carry them through the international criminal law na we just dey very happy and we dey wait May these people, may they don't just brag for nothing. May God strengthen them. May they really do as they talk. Yes, if we come to say, may they seize their property, may they seize them. Tanto, you know, they useful to us. Uh-huh. Now that they use them, they make their income and their gain for there. You know, they not get any benefit when they bring come back to Nigeria. You not get any benefit. It's better make the season. Uh-huh. If they still give them visa ban and everything for the next four years or eight years when they will day for office, if they like or they wan do invest may they do one. May they build their private hospital May they build their private if they like may they tie their private road for inside their own compound as long as it dey for nigeria we not get problem all right my great and wonderful people i will leave una now make una share una opinion with us for the comment session, and also Before we draw the conclusion of this program, I want you this moment to really appreciate each and every one of you. I want to be say, is there with us up to this moment. God Almighty will bless you all in Jesus' mighty name. Also, make you not forget to help us share this very one so that we still reach our brothers and sisters all over the world. And as you do so, God Almighty will bless you. This one I don't bring us to the conclusion of today's program. We will see you again when we see you. Remember, we love you all. Bye bye.